iyi ni radiyo ijwi y'amerika ijwi ry'amerika rigikoshiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri mugoroba ku munsi wa mbere itariki cumi n'imwe y'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu muri kumwe na federike nkurikije nanjye edi rwema akaba ari saa munani n'igice z'umugoroba i bujumbura mu burundi n'i kigali mu rwanda ikaze mwese ku ijwi ry'amerika mu nteguro y'uburyo bwo gukoreshwa muri aya matora ayo mafaranga twari twayashyizemo urumva bisaba yuko arondeka
uwo ni prosperi ntaho rwamiye umuvugizi wa komisiyo ishinzwe gutegura amatora mu burundi avuga ku cyemezo cy'ububirigi gihagarika inkunga y'amatora cyari cyaremereye uburundi iyi nkuru kimwe n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turayigarukaho mu kanya gato reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi ishyaka ritavuga rumwe na leta democratic alliance mu gihugu cya afurika y'epfo ku nshuro ya mbere mu mateka yaryo ryatoye umwirabura kuriyobora musi mayiman w'imyaka mirongo itatu n'ine gusa niwe watorewe kuyobora iryo shyaka akaba asimbuye kuri uwo mwanya helen zil wari umaze imyaka umunani ariyobora mayiman bakunze kwita obama wa soweto yinjiye mu ishyaka democratic alliance mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi mu mwaka wakurikiyeho wa bibiri na cumi na rimwe yagizwe umuvugizi w'iryo shyaka naho umwaka ushize yiyamamariza umwanya wa guverineri w'intara ya Gauteng ari nayo ikize cyane muri afurika y'epfo ariko aza gutsindwa muri ayo matora mayiman uzwiho kutaniganwa ijambo aherutse kwita umukuru w'igihugu jacob zuma umujura yatsinze amatora yo kuyobora ishyaka democratic alliance ku majwi mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ku ijana mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka ushize iri shyaka rya democratic alliance ryabonye amajwi makumyabiri n'abiri n'ibice bibiri ku ijana iri shyaka akenshi rifatwa nk'ishyaka ry'abazungu ishyirahamwe mpuzamakungu ryatangaje ko abanyagihugu ibihumbi amajana atatu mu gihugu cya sudani yo mu manuko batagishoboye kuronka imfashanyo yotumye ubuzima bwabo bugarukirwa kubera amashyirahamwe ajejwe kwitaho imbabare yategerejwe kuva mu gisara ca liher kubera ingwano ingingo yafashwe n'ayo mashyirahamwe yo kuva muri icyo gisagara ifashwe inyuma yaho ingwano hagati imirwi itandukanye igwanira ubutegetsi hamwe n'abasirikare ba leta mu ntara ya unity state iri mu manuko rw'igihugu yongerereye ishyirahamwe mpuzamakungu ku munsi wa gatanu yaratangaje ko iyo ngwano imaze gukura mu zabo abanyagihugu barenga ibihumbi ijana uyu munsi ku wa mbere ishyirahamwe mpuzamakungu ryatangaje ko amashyirahamwe yose ategamiye ama leta hamwe n'ibindi biro by'ishyirahamwe mpuzamakungu amaze gukura abakozi bayo mu gisagara ca Lyon hamwe no mu bindi bisagara byo muri iyo ntara ayo mashyirahamwe Croix Rouge hamwe na Medecins Sans Frontières ku munsi wa gatandatu yaratangaje ko ahagaritse ibikorwa byayo mu bitaro byo mu gisagara ca Lyon ivyo bitaro byari byaraturiwe byongera birasahurwa mu kwezi kwa mbere mu mwaka wa bibiri na cumi na kane umuyobozi w'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu mu gihugu ca sudani yo mu manuko toby lanzer yarasohoye itangazo rigabisha avuga ko iyo ngwano yongeye mu gihe ikigega c'ibifungurwa cagabanutse kandi no mu gihe igihe co guteragira cari cageze iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda umwami salman wa arabiya sawuditi ntazitabira inama izahuza amerika n'ibihugu by'abarabu izayoborwa na perezida wa amerika barack obama ibi byemejwe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'icyo gihugu iyo nama izatangira ejo bundi kuwa gatatu izaba irimo intumwa ziturutse mu bihugu bitandatu byo mu kigobe cya perisi zizasura perezidansi ya amerika izo ntumwa zizakomeza inama yazo i camp david ahantu hateganyijwe ko perezida wa amerika ashobora kuhakorera ikiruhuko umutegetsi w'umunyamerika yatangaje ko kuba umwami wa arabiya sawuditi yahinduye iby'urugendo rwe bitaturutse ku kibazo cy'ingufu abandi batazitabira iyo nama kubera impamvu z'ubuzima barimo sultan wa oman na perezida wa leta ziyunze z'abarabu bityo abazayitabira ni abayobozi barimo uwa qatar n'uwa kuwait bazayobora intumwa z'ibihugu byabo emiri wa kuwait yageze inaha i washington ejo ku cyumweru naho byari byitezwe ko emiri wa qatar ava i doha uyu munsi kuwa mbere muri ko murabandanya kumviza iradiyo ijwi ry'amerika abategetsi bo muri leta zunze ubumwe za amerika uyu munsi ku wa mbere bahaswe ibibazo bijanye n'igihano cyo gupfa uruhara rwa polisi mu gukoresha inguvu z'umurengera hamwe no ku zindi ngingo zijanye n'agateka muntu igihe umurwi mpuzamakungu ujejwe agateka muntu wariko urasozera ibikorwa vyawo vyo gusuzuma ukuntu agateka muntu kifashe mu makungu umutetsi akora mu bushikiranganje bujejwe agateka muntu James eh, Cadogan yavuze ku vyerekeye abanyamerika b'abirabure bishwe mu minsi iheze mu bisagara bitandukanye byo muri amerika yavuze ko byashitse muri ivyo bisagara bizotuma ivyo bibazo vyicarirwa bigatorerwa inyishu ikibazo c'igihano co gupfa naco nyene caragarutsweko maze ibihugu bitari bike bikaba vyarasavye kwico gihano gifutwa mu gihe ibindi bihugu vyasavye kwimbohe zifise ingorane zo mu mutwe zaciriwe urubanza rwo gupfa zitokwicwa ku kibazo cy'ukuntu abafashwe bashaka kwimukira muri leta z'ubumwe za amerika mu buryo butekubiri n'amategeko intumwa za leta z'ubumwe za amerika muri iyo nama zemeje ko leta z'ubumwe za amerika zizokora ibishobotse byose kugira ngo agateka kabimukira kubahirizwe ivyo bikorwa byabereye i geneve mu gihugu cy'ubusuwise byaragarutse kandi ku buryo abajejwe iperereza muri amerika seya basambisha imbohe zifungiwe mu ibohero guantanamo ikoreshwa ry'indege zitagira umudereva drone hamwe n'ubundi buryo bwo kugenduza ikirere bukoreshwa n'ibiro by'iperereza minisitiri w'intebe wa pakistan nawaz sharif ategerejwe i kabul umurwa mukuru wa afghanistan kuri uyu wa kabiri mu biganiro n'abayobozi b'icyo gihugu uruzinduko rwe rubaye mu gihe havugwa ukwiyongera kw'ibitero by'intagondwa z'abataliban ruzaba ari rwo ruzinduko rwa mbere nawaz sharif agiriye muri afghanistan kuva ashraf ghan yatorerwa kuyobora afghanistan umuvugizi wa minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya pakistan karilullah kaz yavuze ko umubano w'ibyo bihugu by'ibituranyi uhagaze neza muri ibi bihe iyi ni gahunda radiyo yacu tuyibagezaho buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuri radiyo inshuti ya bose mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu fm no ku ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm i kigali mu burundi twumvikanira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adrese yacu ya imeri radiyo yacu aerobaze gmail akaburungu com na facebook kuri adrese radiyo yacu no kuri wewewe akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com imyiyerekano yo kwiyamiriza ko petero nkurunziza asubira kwitoza yabandanije ku bwinshi mu makomine ya nyakabiga bwiza na ngagara kuri uyu munsi wa mbere bwiza na nyakabiga imyiyerekano yakorewe hamwe mu mutekano ntangere mu gihe mu ngagara abantu batandatu barimo abakenyezi eka bakomeretse abandi bagafungwa iyi nkuru ni- tuyishikirizwa na mugenzi wacu desire hatungimana tuzomugwana tuzomugwana tuzomugwana kandi tumutsinde tuzomugwana ako kara kamwe mwe abari mu myiyerekano mu makomine ya nyakabiga na bwiza bari bafise mu myiyerekano yo kuri uno wa mbere bagize bari kumwe iyo myiyerekano yatanguriye mu nyakabiga barazunguruka iyo komine babona guterana n'abo mu bwiza bashize imbere ya komine nyakabiga bakaba bahamaze akanya baca baririmbira ururirimbo ruhayagiza igihugu cy'u Burundi urugendo rwaciye rukomeza umwe mu bari muri iyo myiyerekano akaba yamenyesheje ko batorota bava mu ibarabara petero nkuru nziza adahevye kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu manda ya gatatu turayase n'abazotumana cyo turemerana gatoya manda ya gatatu turayase abahutu n'abatutsi n'abatwa n'abanyamahanga bose nagende kuko tumukeneye manda ya gatatu nituyishaka nagende tuzoguma ku rugamba mpaka tubatsinze sendere mpaka itembagaye nibagende nibajane kandi bakuriza amategeko mubahiriza ibwirizwa shingiro n'amasezerano yarusha amahoro azoca aboneka ubwo nyene n'ubuyoye kinjura twese amahoro aca aboneka mu burundi abo bari mu myiyerekano aho baca hari abakenyezi n'ugwaruka bagenda baha amazi abari mu myiyerekano kugira bizimye inyota uno mukenyezi akababazwa n'uko atanguvu afise kugira yifatikanye n'abandi nari kuja mwibarabara nuko nagira inguvu ngwaye mugabo twarushe twarambiwe twararushe dukeneye du- dukeneye kugira turuhuke mu mutwe kandi tuba mu gihugu c'amahoro Iyo myiyerekano yo mu bwiza na nyakabiga yaranzwe n'umutekano ntangere kandi ikaba yari yitabiriwe n'abakenyezi ku bwinshi frederico bamvuga inyumvira yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu w'uburundi nawe nyene akaba yaraje gushigikira abari iyo myerekano bo mu bwiza na nyakabiga muri komine ya gagara naho nyene imyerekano yabaye itangura mu mutekano ariko mu nyuma igipolisi kiratangira abariko barayikora mu gihe bagomba kwinjira mu kamenge igipolisi cikoze ku vyuka bikoroza amosozi birasendwa mu nyuma kirarasa hejuru abo bari mu myerekano babona gusanzara haca harafatwa batandatu harimwo abakenyezi batatu ikibonekeje kuri uno munsi wa mbere nuko muri komine ya Ngagara ata modoka n'imwe yarirekuriwe kuva muri iyo quartier kuko amabarabara yose yari yazindutse azibiwe Desire Atungimana Bujumbura ijwi rya Amerika
tugume mu burundi igihugu cy'ububirigi cyatangaje ko gihagaritse inkunga y'ibikorwa by'amatora cyari cyageneye igi- icyo gihugu ibi byatangajwe na minisitiri ushinzwe iterambere mpuzamahanga alexandre Ducru mu itangazo yashyize ahagaragara kuri uyu wa mbere ese iyi nkunga izagira ngaruka ki ku myiteguro y'amatora mugenzi wacu frederic nkundikije yabibajije umuvugizi wa komisiyo y'igihugu y'amatora bwana prosperi ntaho rwamiye amakuru ibyo twabyumvise bivugwa ariko nk'uko mubizi amakunga afasha igihugu leta y'uburundi ntiyiringira ngo iyo nkuru bayumvise twizeye ko mu minsi iza amuha amafaranga koko aba ari yemeye gufasha bakayatanga twizeye ko leta igiye gukora uko ishoboye kose kugira ngo ayo mafaranga aboneke kugira ngo dushobore kubandanya igikorwa cyo kuringaniza amatora ayo mafaranga yaboneka gute murafite ibindi bihugu byo baha ayo mafaranga yobakenewe izo bintu byo gufashanya kw'ibihugu n'andi makungu murazi yuko bica mu nzira zimwe bita diplomasi leta n'iyiri igihugu niho kiri abakiriya bakiramutwa niho bari iyo nkuru bayumvise bizeye ko bagiye gukora uko bashoboye kose kugira ngo ayo mafaranga aboneke kuko mu nteguro y'uburyo bwo gukoreshwa muri aya matora ayo mafaranga twari twayashyizemo bumva bisaba yuko arondeka mu mu gihe ataboneka ngo sivye amatora none amafaranga atabonetse yumva amatora aho yabandanya gute murashaka kutubwibutsa mukatubwira abatetsi bamaze kwiyandikisha ikiringo ca nyuma cari ku munsi wa gatandatu abatetsi bamaze kwiyandikisha kugira ngo baze bitoze ku giti c'imigambo yabo canke ku gatwe kabo bo bari bangahe ni bande gushika ubu dufite abakandida umunani abakandida bane batanzwe n'imigambwe babiri batanzwe n'inani z'imigambwe na babiri baje ku giti cyabo abo nabo hariho petero nkurunziza yaje aserukira umugambwe cndbsd hariho nduwaye gerard yaje aserukira umugambwe prona hariho ndayizeye domitien yaje aserukira urunani ranak hariho umuntu witwa mutabazi jean dodier yaje aserukira urunani kopa hariho dr jean minani yaje aserukira umugambwe tabanyasode bunyakuri hariho rwasa agaton yaje aserukira abigenga mizero y'abarundi hariho jacques bigirimana yaje aserukira umugambwe snl hariho na nibankinganye silvestre yaje eh, ku giti ciwe mbega hoba hari iyindi migambwe itashikirije abatetsi imigambwe yemewe yanditswe izwi muri leta y'uburundi yoba itashikirije abatetsi canke umutegetsi azo- azoyiserukira Eh, mu burundi dufite imigambwe yabawe mirongo ine mu gihe haje imigambo ine n'iri mu nani mirongo icenda mvuga ko ari imigambo itari mike itashimye kuja muri ayo matora no kuguhiganwa mu matora y'umukuru w'igihugu imigambo imwe imwe mbere yaragishikirije ko igituma itashimye kubijamo muri iyo migambwe mirongo ine yose irakwije ibisabwa canke harimo imigambwe mito mito idakwije ibisabwa ibyo mvuze imigambwe iba ari imigambwe izwi eh, imbere y'amategeko mu bushkiranganji bw'intwaro yo hagati ariko myinshi nk'uko twagiye turabibona yagiye iraja hamwe mu nani isana nka yose isa n'iyirimwo kiretse imwe yababwira ko itazoza muri ayo matora kumvo yashikirije ku maradiyo no ku binyamakuru prosper ntarwamiye murakoze cane gose ku kanyamaduhaye yego murakoze gushima Tukiri kuri iyi nkunga y'ububirigi yahagaritswe ku Burundi, Frederic Nkundikije yanavuganye kandi na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburundi Laura Kavakure amubaza ingaruka zo guhagarika iyi nkunga n'icyo guverinoma iteganya gukora.
nabamenyesha yuko eh, iyo mfashanyo yahagaritswe ku buryo mfatakibanza itahagaritswe burundu kandi ababirigi bari baranabimenyesheje kuva bashemeye iyo mfashanyo yuko bazobanza kuza barihweza intambwe turiko turagera ku mu vyerekeye ivyo gutunganya amatora ubu rero cane cane ko basaba ni uko hoba ingingo zimwe zimwe zotuma abiyandikishije guhiganirwa mu matora bashobora kwiyamamaza ku buryo ibimenyeshamakuru bishobora byose gukurikirana ingene baba bariko barakora iyo myiyamamazo hanyuma ubu burenganzira bafise bugira imyiyerekano uburenganzira bafise bugira icyo bashikirije ku binyamakuru eh, ibi na biriya dushobore kubwubahiriza tukaba rero twebwe bitadutangaje kandi natwe twari ko tura- gufata inkingo zose zishoboka kugira ngo amatora azagende neza aba yakarore nk'uko twabyiyemeje ivyo bubirwi busaba muzovyubahiriza tuzovyubahiriza rwose ko natwewe niko twabibona niko tubibona kuko amatora nk'uko twiyemeje ategezwa kubera ku- kubera ku mugaragaro kandi akagenda neza hakaba ubwigenge bw'imenyeshamakuru ivyo vy'imenyeshamakuru vyari vyatewe n'ibi vy'imyiyerekano yahora imeze nk'intureka nivyo vyari vyatumye cane cane ibinyamakuru bikokeza eh, bavyugarira imihora imwe imwe hari muri iki gihe turiko turavugana abatetsi umunani nibo bonyene biyandikishije mu mu- kugira ngo baze bahiganwe ku giti c'imigambi yabo ku gatwe kabo canke ku giti c'urunani barimwo ariko turazi ko mu Burundi hari imigambi irenga mirongo ine ivyo ntibishobora gutuma ububirigi buvuga ko ayo matora atitabwe na bose oya mbere twamye mu biganiro n'abaserukira ibihugu byabo ngaha ah, bya buraya ngaha mu burundi n'ubuserukira leta z'ubumwe z'amerika n'ubuserukira ubusuwise ivyo barabishimye rwose kuko vyerekana yuko eh, aya matora eh, igikorwa bakoze co kuza barahuza bo vyega vyose vyagenze neza jewe sinovuga ngo ni umunani bonyene nk'uko umengo bari bake mbere mu vy'ukuri nta n'uwari yiteze yuko imigambwe yose iri ngaha mu burundi ishika mirongo ine yose ah, itondesha ah, abitoza ngo babe ibikuru b'ibihugu kuko hari imigambwe usanga ifise abanywanyi bake ikibazo c'impunzi naco kivuga gute hari abamashirahamwe canke n'ibihugu bivuga ko atamatora yakwiye kuba abanyagihugu barenga ibihumbi mirongo itanu barahunze igihugu oya twebwe igihe cyose twari dute- du- twamye dutunganya amatora hamwe hari impunzi hanze namwebwe murabizi mu ijana na gatatu zari na nyinshi gusumba ivyo vy'impunzi z'abarundi bahungutse vuba cane mu nyuma y'imyaka ya miro- ibihumbi bibiri na gatanu abo rero bahunze mbere nobamenyesha yuko bamwe bamwe batanguye no kugaruka ivyo o, ntibivugwa ivyo o, biva ukugene mu gihugu haba hameze kuko benshi bashiye coba nk'ubu baravuga yuko hariho ibihuha vyaje vy'uko intambara igira itere eh, bigatangazwa n'abavugabutumwa hamwe babitubwiye aho waciye usanga abantu benshi bagiye muri tanzania itariki indwi z'ukwezi eh, kwa gatanu abandi bahunze ibihuha bijanye n'intambara navyo ntambara tubona kuko naho bahunze nta ntambara nta mishwamirano nta wakomeretse nta bapfuye twebwe turumva mu gihugu hagati yabo bahunze cane cane bagiye bava kiretse imigumuko yo mu gisagara ca bujumbura yahitanye abantu hanyuma igatera n'ubwoba abantu batari bake muri iki gihe muvuga ko leta y'uburundi izokora ibisabwa n'amashirahamwe kandi igihugu c'ububirigi cane cane ku vyerekeye iyo ngingo mwiteze ko imfashanyo izosubira gutangwa ryari n'ico gihugu bo ivyo badusaba n'ivyo nababwiye mu gihe eh, ibi vy'imenyeshamakuru tuzosubira gufata kumvikana ingene vyokora neza ako niko karoni ko ndabaha igihe bazobona yuko ibi vy'imyiyerekano eh, igirwa mu mahoro ata muntu ariko arabiburabuza kandi nta n'uwo biraburabuza none kuko ubu turi mu gihe cy'imyamamazo y'amatora n'ibintu ni ibintu birekuwe Eh, nivyo cane cane bavugana yitwe twebwe ku- ku ruhande rwa leta twibaze ngo tangwaye Laurent Kavakure umushikiranganji w'Uburundi yajejwe imigenderanire no gufashanya n'amakungu murakoze cane gose ku kanya mwaduhaye murakoze urakoze cyane nawe frederic nkundikije ku bw'icyo kiganiro usibye uburundi ama- usibye ububirigi amakuru atugeraho ni uko hari ibindi bihugu birimo ubusuwisi n'ubuhorandi nabyo byatangaje ko bibaye bihagaritse amafaranga byemereye uburundi yo gufasha gutegura amatora
hari impunzi z'abarundi mu ikampi y'impunzi ya gashora mu rwanda zo mu bwoko bw'abatutsi zimaze kubwira iradiyo ijwi ry'amerika ko ikindi kiringo ca perezida pierre nkurunziza ari urwitwazo rwo kuba zarahunze impamvu nyakuri ngo ni ikibazo c'amoko kuko ngo benshi mu bahunga ari abatutsi ni mu kiganiro bagiranye na eric bagirubusa Abo mu nkambi y'agateganyo ya Gashora mu Bugesera bategereje kwimurirwa mu nkambi ya Mahamba Kirehe babwijwe rya Amerika ko ikibazo cy'amoko mu Burundi nubwo kitavugwa ariko ngo kiriho. Abo twaganiriye bari mu itsinda ukwabo ryo mu bwoko bw'abatutsi bari mu mpaka zo kugaragaza ingufu n'intege nke z'umukuru w'igihugu cyabo bwana Petero Nkurunziza batemeranyaho bakomereza ku mpaka zishingiye ku kibazo cy'amoko mu Burundi.
ibyo bintu byo kuvuga ngo abahutu ku rugo batutsi rw'umuntu yitwa ko ari abatutsi impunzi ni abahutu b'imbonerakure urarana n'imbonerakure ubwo ni imbonerakure.
Abahutu bose.
none imbonerakure biza kukurarira abakurarira wawe
si abahutu bose tugiye mu bwoko si abahutu ahubwo n'izina imbonerakure None se imbonerakure zose ni abahutu?
imbonerakure zose ni abahutu nta mututsi arimo iwacu hariho imbonerakure w'umutu ariko niwe bavuye mu nama niwe yatanguye kutubwira ati mutavuye mu nzira barabicaho bukera batangura kuca bamuhiga n'ubu yibereye ikirehe n'ubu buri amatari yaraje ngaha aramuhiga aramubura arinyegeza ibi ngibi muzanye birasa n'aho ari bishya abantu bazi ko abarundi bagiye bahunga atari abatutsi ibyo ngibyo bimeze bite oya twege guhunga ni si ukuvuga ngo nabe- ngo nitwemere ishyaka iterabwoba rya izo mbonerakure bazotumesa ngo ni umwungu wa wa- wa- wa rwaruyuzi ngo nibo bishe rwagasore eh, ayo magambo twege niyo yaduteye ubwoba tuvuye muri iri tsinda twakomereje urugendo rwacu muri iyo nkambi ya gashora aba nabo twababajije umwe ku giti cye ku kibazo cy'amoko bagenzi babo bari bamaze gutunga agatoki nka nyirabayazana itumye bari mu buhunzi mu burundi ukuntu bimeze mu giturage hagati barakunze kubivuga dufate nko mu bwoko bw'abahutu barashobora gutera ubwoba abatutsi bakavuga bati nk'ubu hogira n'umwanya na mutoya bica umukuru w'igihugu ati ubu bwose bwi- bwizinzimitse ngaha nta na kamwe katuvana ubutegetsi b'u Burundi buvuga ko kugeza ubu abahunga babiterwa n'abanyapolitiki bafite inyungu ku giti cyabo ubwo abategetsi b'u Burundi bayobowe na Bwana Edouard Nduwimana minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu baherukaga kuza gushishikariza aba barundi gutahuka hari mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka uhagarariye abatwa muri Kirundo yatangajwe no kubona muhungu we nawe ari mu bahunze ashimangira ko iwabo ari amahoro twumvise yuko atari abatwa gusa bari hano harimo n'abahutu harimo n'abatutsi muturuka mu migambwe itandukanye byanagomba ni ukuri tubahanure musubire mu gihugu cy'amavukiro kuko ndazi yuko umuntu yahunze kumwinjizamo ko ibyo yahu- aho yahunze ari amahoro biragoye mugabo nagenda babwire yuko ari amahoro uretse aba barundi beruye bakavuga ikibazo cy'amoko mu gihugu cyabo nk'imwe mu mpamvu nyamukuru yabateye guhunga hari bagenzi babo bajyaga babivuga basa n'abongorera eric bagira ubusa ijwi rya amerika gashora mu burasirazuba bw'u rwanda
arakoze cyane Eric bagira ubusa tugume mu Rwanda umugenzuzi mukuru w'imari ya leta amaze kugeza raporo y'ikoreshwa ry'umutungo wa leta ku nteko ishinga amategeko imitwe yombi iyi raporo yaje itandukanye n'izari zisanzwe kuko noneho bwa mbere hagenzuwe ibigo ni- binini bya leta bimwe na bimwe bikora ubucuruzi ni inkuru y'umunyamakuru wacu Asumta Kaboyi uri i Kigali ku nshuro ya mbere umugenzuzi mukuru w'imari ya leta yagenzuye ibigo binini bya leta cyane cyane ibiri mu mirimo y'ubucuruzi ibyagaragayemo impungenge zikomeye ni ikigo cy'ubwiteganyirize bw'abakozi n'icy'indwara ikigo gishinzwe iby'amazi n'amashanyarazi ikigo gishinzwe kwakira imisoro n'amahoro rwanda reveni otorite ibi bigo binini bibarurirwamo amafaranga atagira ingano atakara buri mwaka uyu ni umugenzuzi mukuru w'imari ya leta bwana obadiya biraro yavugaga ingero nke mu byo babonye mu bigo bya- bagenzuye byahombeje leta akayabo ka za miliyari kuva muri bibiri cumi na kabiri mosquito net miliyari zirindwi na miliyoni magana arindwi iti yataye agaciro ndetse byari bikwiye kwihutirwa yuko it- iva ahantu umuntu wese yayibona miliyari imwe na, na miliyoni magana arindwi Ah, hepfo ahangaha muri rwandex eh, iyi mvura yaguye ariya mazi mubona yangije imiti ingana na miliyari imwe na miliyoni ijana wabiteranya ukabona igihombo cya miliyari cumi n'enye na miliyoni ijana ikigo cy'ubwishingizi bw'indwara ndetse no guteganyiriza izabukuru ni kimwe mu byagaragayeho imicungire mibi y'imari ya leta ahanini ku mishinga icyo kigo kigenda gikora hirya no hino ariko rimwe na rimwe inyungu yayo ntiboneke cyangwa hakabonekamo igihombo gisesuye nyagatare ubwo ni muri rssb ishora imari bareka tutangire twubakiye amazu yagurishwa hariya nyagatare ariko aya mazu akwiriye kuba nibura abantu ba- yayagura miliyoni icumi cumi n'eshanu ariko bakora i- inzu z'igishushanyo mbonera bazishyiramo miliyoni mirongo itatu umuntu wa nyagatare uzagura inzu ya miliyoni mirongo itatu n'indi nyuma y'iyi raporo yibanze ku micungire y'ibigo bya leta bikomeye byagenzuwe abadepite bamwe na bamwe bavuze ko biteye inkeke kubona ibigo byakabaye bibungabunga umutungo w'igihugu ndetse bimwe na bimwe binashinzwe kuwushakisha aribyo biza ku mwanya wa mbere mu kuwucunga nabi iyo numvise muri rwanda reveni otoriti ibibazo bimeze kuriya ejo bundi twabahaye n'imisoro y'uturere twabahaye kwakira amafaranga ya rssb ibintu byose twabibahaga none imicungire ni iriya birasobanura iki muri buri ntara ibiro nka biriya bikubakwa imitamenwa ikazamurwa ugasanga hasi ntiwahakorerwa gusa ahandi hose ibisubiramo imyaka ishize ari imyaka tuvuga ngo abagir- abagir- abashyirwa mu nama z'ubuyobozi ntacyo bakora ntacyo bakora bagumya gu- gushyirwaho ngo bakore iki ko ndiba ari izaba ari ingamusa ziba ziri aho kuva dutangira kwiga raporo tutagiye ni ubwa mbere tubaye desi rccb rwanda revenue authority ni n'ubwa mbere auditor general azawuditinga niyo mpamvu ubona ko biduteye ikibazo ni ibigo bifite economy nka 25% economy y'igihugu iri muri ibi bigo nasabaga yuko hashyiraho control komisiyo idasanzwe niyo yashyizweho ikurikirana ibibazo byabaye muri minisante hari gutekinika gutekinika ni ijambo- ni ijambo rikomeye cyane mu buyobozi bukuru bw'ikigo kumva kiti- ikigo cyatekinitse gitekinika leta iri tekinika gitekinika leta gitekinika abanyarwanda bose iyi raporo yakiriwe n'imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko abadepite n'abasenateri ije nyuma y'aho inzego zinyuranye zirimo itangazamakuru zakunze kuvuga ko amaraporo atangwa n'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta agarukira gusa ku baciye bugufi baba bareka kunyereza amafaranga make ya rubanda bwa mbere umugenzuzi mukuru w'imari ya leta akaba yasohoye raporo yakorewe mu bigo binini bya leta nk'ikigo cy'imisoro n'amahoro ikigo gishinzwe iby'indwara n'ubwiteganyirize bw'abakozi usibye kuba inteko ishinga amategeko yakiriye iyi raporo kugeza ubu iki kibazo cyo kunyereza amafaranga ya leta kigenda kigaruka buri mwaka mu maraporo atangwa n'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta nta gisubizo kiratangwa kinoze cyo guhagarika ibi bikorwa kiraboneka asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba ariko imbere yaho reka tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije edi ishyaka ritavuga rumwe na leta democratic alliance mu gihugu cya afurika y'epfo ku nshuro ya mbere mu mateka yaryo ryatoye umwirabura kuriyobora munsi meman w'imyaka mirongo itatu n'ine gusa niwe watorewe kuyobora iryo shyaka akaba asimbuye kuri uwo mwanya helen zel wari umaze imyaka umunani ariyobora maiman bakunze kwita obama wa soweto yinjiye muri iryo shyaka mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi ishyirahamwe mpuzamakungu ryatangaje ko abanyagihugu ibihumbi amajana atatu mu gihugu cya sudani yo mu manuko batagishoboye kuronka imfashanyo yotuma ubuzima bwabo bugarukirwa kubera amashyirahamwe ajejwe kwitaho imbabare yategerejwe kuva mu gisagara ca Lille kubera ingwano ingingo yafashwe n'ayo mashyirahamwe yo kuva muri icyo gisagara ifashwe inyuma yaho ingwano hagati y'imirwi itandukanye igwanira ubutetsi hamwe n'abasirikare ba leta mu ntara ya unity state iri mu manuko rw'igihugu yiyongereye umwami salman wa arabiya sawudite ntazitabira inama izahuza amerika n'ibihugu by'abarabu izayoborwa na perezida barack obama iyo nama izatangira ejo bundi kuwa gatatu izaba irimo intumwa ziturutse mu bihugu bitandatu byo ku- mu kigobe cya paris zizasura perezidansi ya amerika izo ntumwa zizakomeza inama yazo i camp david abatete bo muri leta zunze ubumwe za amerika uyu munsi kuwa mbere bahaswe ibibazo bijanye n'igihano cyo gupfa uruhara rwa polisi mu gukoresha ingufu z'umurengera hamwe no ku zindi ngingo zijanye n'agateka kaziramuntu igihe umurwi mpuzamakungu ujejwe agateka kaziramuntu wariko urasozera ibikorwa vyawo byo gusuzuma ukuntu agateka kaziramuntu kifashe mu makungu umutetsi akora mu bushikiranganji bujejwe ubutungane james eh, cadogan yavuze ku vyerekeye abanyamerika b'abirabure bishwe mu minsi iheze mu bisagara bitandukanye vyo muri amerika minisitiri w'intebe wa pakistan nawaz sharif ategerejwe i kabul umurwa mukuru wa afghanistan kuri uyu wa kabiri mu biganiro n'abayobozi b'icyo gihugu uruzinduko rwe rubaye mu gihe havugwa ukwiyongera kw'ibitero by'intagondwa z'abataliban ruzaba arirwo ruzinduko rwa mbere nawaz sharif agiriye muri afghanistan kuva ashraf ghani yatorerwa kuyobora afghanistan umuvugizi wa minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya pakistan yavuze ko umubano hagati y'ibihugu byombi umeze neza inshuti mwese mukunda radio ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye umunsi bigarukiye ngaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ivyuma hamwe na alimasi fatuma yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikro mwari kumwe na federike nkunikije nanjye edi rwema tubashimire cyane kuba mwaduteze amatwi tubararike ko ibiganiro byacu bizakomeza ejo mu gitondo guhera isaa kumi n'imwe n'igice hagati aho mugire umugoroba mwiza
This program has come to you from the Voice of America, Washington.